radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye minisitiri w'intebe w'ubwongereza rishi sunak yavuze ko indege zitwara abimukira n'abasaba ubwungero zibavana mu bwongereza zibajyana mu rwanda zitazatangira kugenda mbere y'amatora rusange ateganyijwe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubucuruzi bw'abanyamahanga bakorera mu mujyi wa goma bwarahagaritswe
birababaza cyane kubona abanyamahanga bakorera ubucuruzi mu mujyi nka goma ariko batishyura leta ibyo ntabwo leta yabyihanganira habe na gato Jules muhavuli umuyobozi w'ishami rishinzwe kugenzura umutungo wa leta mu ntara ya kivu ya ruguru leta ya tanzania ikomeje gushishikariza impunzi z'abarundi bari mu nkambi za nduta na nyarugusu gutaha ku bushake mu guhunga twarihunganye kubera twamaze kubona ko atamutekano uhari ntibatubwire ngo nimuhunge twabonye ibyo bariko barakora ko atari byiza turiruka turahunga kubera atamutekano uhari mugabo nibakora ibyiza naho tuzizana kujya twijyana umwe mu mpunzi z'abarundi bari muri tanzania ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara nayo yabwiraga mu ngingo nkuru minisitiri w'intebe w'ubwongereza rishi sunak yavuze ko indege zitwara abimukira n'abasaba ubuhungiro zibavana mu bwongereza zibajyana mu rwanda zitazatangira kugenda mbere y'amatora rusange ateganijwe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi umwaka rishi sunak yabwiye televiziyo y'ubwongereza bbc ko kohereza abimukira mu rwanda bizakorwa ari uko ishyaka yobora ry'abakonserivateur ritsinze amatora kirstaber uyobora ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe na leta yatangiriye ukwiyamamaza mu karere ka Kent mu majyepfo y'uburasirazuba bw'ubwongereza ahinjirira abasaba ubuhungiro bakoresheje amato mato avuga ko igihe kigeze ngo ibintu bihinduke kandi akaduruvayo gashire ku yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Eugene Mukankusi na Tim Harris ishimwe nyuma y'urupfu rwa perezida wa Irani Ibrahim Raisi waguye mu mpanuka y'akajugujugu kuri iki cyumweru ejo kuwa gatatu umuvugizi w'abahuti muhamedi abdul salam ari kumwe n'izindi ntumwa za yameni baramwunamiye iterahani mu murwa mukuru wa iran umuyobozi w'ikirenga wa iran ayatola ali Khamenei ejo kuwa gatatu we ubwe yayoboye amasengesho yo gusabira nyakwigendera ibrahim raisi umurwa mukuru Tehran wari wuzuwe n'imbaga y'abantu babarirwa mu bihumbi bari baje guherekeza uwari perezida wabo Khamenei yari kumwe n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu avuga ko amasengesho basenga ajya kuri aba bantu umunani bahitanywe n'impanuka ya kajugujugu umuyobozi w'ikirenga wa Iran yabwiye minisitiri w'intebe wa Iraq Mohammed Shia Al Sudan wari witabiriye uyu muhango ko igihugu kibuze umuntu ukomeye cyane umuvandimwe mwiza umuntu ufite ubushobozi kandi w'inyangamugayo abayobozi b'imitwe y'abarwanyi wa Hamas Ismail Haniyeh n'uwa Hezbollah Nayim Kassem nabo bitabiriye umuhango wo guherekeza Ibrahim Raisi umuyobozi wa Hamas yabwiye abari aho ko Iran izakomeza kurwana ku banyapalestina yongeraho ko Israeli ikwiye kwitegura urupfu dukomereza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri Afurika y'Epfo aho abaturage b'iki gihugu biteguye kuzitabira amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi kwa gatanu muri iyi myaka mirongo itatu ishize aho amatora nk'aya yaherukaga kuba icyo gihe uwabaye perezida ni Nelson Mandela abanyafurika y'epfo biganjemo urubyiruko bategerezanije amatsiko uko amatora azarangira mu gihugu kirangwamo ibura ry'akazi n'ubusumbane bumvikanisha ko buri hejuru cyane abakiri bato bumvikana nk'abahangayitse nk'abacitse intege kandi bakibaza niba hari icyo amajwi yabo azahindura mu myaka mirongo itatu ishyaka ANC rimaze riri ku butegetsi ryagize ibifatwa nk'igihombo gikomeye ku barishyigikiye aho kugeza ubu byitezwe ko rishobora no gutakaza ku nshuro ya mbere mu mateka yaryo ubwiganze bwuzuye mu nteko nshingamategeko ishyaka rye ariko ubwaryo rivuga ko ryagejeje abanyafurika y'epfo ku bwisanzure ndetse rikura abantu mu bukene bukabije ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM rikeneye miliyoni magana ane z'amadolari yo kugaburira abaturage babarirwa muri za miliyoni mu majyepfo ya Afurika nyuma y'amapfa y'amapfa yateye inzara mu bice by'ako karere nk'uko iyi porogaramu y'umuryango w'abibumbye yabitangaje ejo ku wa gatatu pamu yabwiye Reuters ko ikeneye byihutirwa amafaranga yo gukoresha mu gihe cy'amezi atandatu mu kwita ku bahuye n'amapfa muri zimbabwe zambia na malawi nyuma y'uko umusaruro ugabanutse biturutse kuri serwakira yo mu nyanja yagize ingaruka kuri miliyoni enye n'ibihumbi magana inani z'abantu iyo serwakira yo mu nyanja yateje imiyaga n'ubushyuhe mu bice bimwe by'inyanja ya pasifika kandi ishobora kuzagira ingaruka ku myaka iri mu mirima biturutse ku igabanuka ry'imvura umuvugizi wa pamu Thompson Phil yavuze ko hafi mirongo irindwi ku ijana by'abaturage bo mu majyepfo y'Afurika baba bategereje imvura kugira ngo babashe kugaburira imiryango yabo bifashishije ubuhinzi ubu imyaka yabo yapfuye bitewe n'ibura ry'imvura Phil yavuze ko pamu inatanga amafaranga ku miryango ishonje ishaka kugura ibinyampeke ku masoko yo hanze ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano intelligence artificielle niryo riza ku isonga mu nama ibera i Paris mu Bufaransa Facebook ubu isigaye yitwa Meta yashoye akayabo kagera kuri miliyari mirongo itatu na zirindwi z'amadolari mu mishinga ifitanye isano n'ubwenge bukorano ni mu bikorwa byitabiriwe n'abayobozi b'ibigo bisanzwe n'ubundi bikora ibijyanye n'ikoranabuhanga umuyobozi wungirije wa Meta w'igice cy'amajyepfo y'Uburayi Laurent Sol yavuze ko ubu hashowe akayabo kari hagati ya miliyari miliyari mirongo itatu n'eshatu na mirongo itatu na zirindwi z'amadolari y'Amerika arimo gukoreshwa mu mishinga itandukanye irebana n'ubwenge bukorano muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane ibihumbi by'abantu biganjemo urubyiruko bagaragara nk'abashaka kugendana n'ibigezweho ejo ku wa gatatu bose bahuriye mu murwa mukuru w'Ubufaransa ahatangiye ibikorwa bifatwa nk'aho ari byo bya mbere bikomeye bibereye kuri uyu mugabane mu bijyanye n'ikoranabuhanga ubwenge bukorano nibwo bwigaruriye umwanya wa mbere muri uno mwaka mu gihe cy'iminsi ine iki gikorwa kimaze imyaka umunani kizitabirwa n'abantu bagera ku bihumbi ijana na mirongo itanu naho abazafatamo amagambo ni magana ane na mirongo itanu uyu munsi ku wa kane byitezwe ko intumwa ya Amerika ishinzwe imihindagurikire y'ikirere John Kerry ashyikiriza ijambo ku mpinduramatwara y'ikoranabuhanga mu bijyanye n'ibidukikije minisitiri w'intebe wa cadi akaba n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi sikise masina yatanze ibaruwa isezera mu mirimo ye ni nyuma y'uko perezida w'agateganyo wa mohamed idris debi yemejwe ko ariwe watsinze amatora ya perezida yabaye ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa gatanu mbere yo gutangaza ku mugaragaro amajwi ya mbere yavuye mu matora masira yatangaje ko yatsinze avuga ko hari hateganyijwe ubumamyi bw'amajwi urwego rushinzwe amatora muri cadi rwavuze ko debi yatsinze amatora burundu na mirongo itandatu na rimwe ku ijana by'amajwi kandi akanama gashinzwe itegeko nshinga karabyemeje masara yemeye icyemezo cy'inama njyanama avuga ko nta bundi buryo bwemewe n'amategeko bwo kwanga ayo majwi yatangajwe masara utavuga rumwe n'agatsiko k'abasirikare bafashe ubutegetsi mu kwezi kwa kane mu mwaka wa bibiri makumyabiri na rimwe yaragizwe minisitiri w'intebe wa guverinoma y'inzibacyuho mu kwezi kwa mbere amezi ane mbere y'amatora mu buryo bwo gutuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi batuza intsinzi ya debi yongerereye umuryango we igihe ku butegetsi uyu muryango wabugundiriye kuva se abufashe muri kudeta mu ntangiriro za mirongo icyenda igihugu cya cadi gicukura peteroli nicyo cya mbere mu byibasiwe na kudeta mu karere ka saheli muri afurika y'iburengerazuba no hagati
murakoze Eugene Mukankusi na Tim Harris ishimwe mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ariko mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu akadomo kwama no ku mbuga za Instagram YouTube na Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kuri uyu wa kane perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden arakira perezida william ruto wa kenya perezida ruto ari muri amerika ku butumire bwa perezida biden niwe mu perezida wa afurika ugiye kwakiranwa icyubahiro cyo ku rwego rwo hejuru gihabwa abakuru b'ibihugu muri amerika kuva mu myaka cumi n'itandatu ishize temistokle mutijima ibiro by'umukuru w'igihugu white house byatanze impamvu zigera kuri eshatu zo gutumira perezida ruto izo zirimo kuba leta zombi iya amerika n'iya kenya zihuriye ku mahame ya demokarasi zemera harimo kandi kuba leta z'ibihugu byombi zihuje uburyo bwo kwifashisha urwego rw'abikorera hagamijwe kugera ku ntego za guverinoma ariko impamvu ya mbere y'ibanze nk'uko umwe mu bategetsi bo hejuru muri amerika ushinzwe umugabane wa afurika yabibwiye ijwi rya amerika ni icyemezo giheruka cya kenya cyo kwemera kohereza abapolisi igihumbi kubungabunga amahoro muri hayiti biteganijwe ko icyiciro cya mbere cy'aba bapolisi kizagera ku butaka bwa hayiti muri iki cyumweru uyu mutegetsi akavuga ko icyo cyemezo cyashimangiye ubushake bwa kenya bwo kugira ijambo ku ruhando mpuzamahanga madamu frances brown umuyobozi mukuru ushinzwe ibibazo bya afurika mu nama nkuru y'umutekano aganira n'ijwi rya amerika yagize ati We chose Kenya for a few reasons. Number one is the Kenya US partnership has really grown from a regionally focused one.
twahisemo kenya kubera impamvu nkeya iya mbere ni uko ubufatanye bwa kenya na amerika bwagiye bwaguka rwose bumva ko kwibanda ku rwego rw'akarere bugera ku ruhando rw'isi twishimiye rwose uburyo abanyakenya bahagurukiye kugira uruhare mu buyobozi no hirya y'akarere To play leadership beyond their region.
abasesenguzi bavuga ko uru ruzinduko rw'umukuru w'igihugu cya kenya rusobanuye byinshi cameron hudson ni umushakashatsi mu ishami rishinzwe afurika mu kigo gikora ubushakashatsi ku mutekano na politiki mpuzamahanga cy'i washington avuga ko icyubahiro umukuru wa kenya ari bwakiranwe ari icyo ku rwego rwo hejuru rushoboka perezida wa amerika ashobora guha undi mukuru w'igihugu yagize ati It is uh, the highest diplomatic honor that uh, our president can bestow.
nicyo cyubahiro cya diporomasi cyo ku rwego rwo hejuru perezida wacu atanga ibyo birerekana umubano wa hafi kandi w'ingenzi ibihugu byombi bifitanye kandi rero kuzamura kenya ikagera ku rwego rw'ubuyapani ari nacyo gihugu giheruka kugira uruzinduko nk'uru nibwira ko bisobanuye ikintu kinini kandi ni ingenzi ku bw'izo mpamvu zose navuze kuba kenya iri ku rwego tuyiha agaciro nk'ako duha umwe mu bafatanyabikorwa bacu b'ingenzi mu by'umutekano b'igihe kirekire And, and longest uh, security partners.
Brown avuga ko ubutegetsi bushaka gukoresha uru ruzinduko ngo bugere ku masezerano mu nzego zinyuranye nk'ikoranabuhanga imicungire y'ikirere koroherezwa umwenda ndetse n'urwego rw'ubuvuzi kandi ku butumwa bwo muri Haiti leta ya Washington yerekanye ko ibushyigikiye itanga inkunga ya miliyoni magana atatu z'amadolari hagati aho perezida wa Kenya avuga ko icyaza kwibandaho ari ukuvugurura ibijyanye n'umwenda perezida ruto iya Atalanta aho yashyikiye bwa mbere muri uru ruzinduko rwe rw'iminsi ine muri amerika yavuze ko umwanya w'i washington aza kuwukoresha mu kuvugira ibihugu byinshi bya afurika birimo na kenya byifuza amavugurura mu bijyanye n'imiterere y'urwego rw'imari mpuzamahanga bwana ruto yagize ati ibihugu byinshi biri mu bibazo by'ubukungu n'imyenda iterwa n'imihindagurikire y'ibihe byahuhuwe n'ubusumbane buri mu miterere y'urwego mpuzamahanga rw'imari ndetse n'inenge mu mikoranire mpuzamahanga ubu twugarijwe n'ibibazo bibangamiye demokarasi n'amasoko rusange bifitanye isano n'ubukene ndetse n'itangwa ry'inguzanyo ku buryo hari ukwijujuta kwinshi ko demokarasi irimo gusubira inyuma mu bice byinshi by'isi birimo na afurika gusa impirimbanyi z'uburenganzira muri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa afurika ziratanga impuruza ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu izo zabwa ijwi rya amerika ko ziteze ko ubutegetsi bwa amerika buzavuga ku byo zibona nk'ibibazo bikomeye cyane ibyo birimo nk'ihohotera rikorwa n'igipolisi cya kenya mu gihe nyamara aricyo kigiye kuyobora ubutumwa bwo muri hayiti irungu yuton umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango amnesty international muri kenya aganira n'ijwi rya amerika yagize ati ibi turabibona nk'amahirwe akomeye cyane rwose yo kuvuga ku miyoborere uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutegetsi bugendera ku mategeko kubw'impamvu nyinshi amerika na kenya ni ibihugu byombi byakunze kugaragaza ko byemera izo ndangagaciro kandi umusangiro w'abakuru b'ibihugu byombi ni amahirwe akomeye yo kubiganiraho abandi nabo bagaragaza ko hari idanangirwa ry'urubuga rw'ibitekerezo kuri rubanda cyane cyane ku kibazo gikomeye kiriho ubu cy'intambara yo muri gaza ibihugu byinshi bya afurika byanenze imyitwarire ya isiraheli muri iyi ntambara nyamara kenya yo ahanini yarinumiye Demas Kiprono uyobora komisiyo y'abanyamategeko mpuzamahanga ishami rya Kenya avuga ko mu bayisilamu bo muri Kenya abagerageje kwigaragambiriza iyi ntambara igipolisi kibakumirira kure ndetse bamwe kikabata muri yombi
muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubucuruzi bw'abanyamahanga bakorera mu mujyi wa goma bwarahagaritswe kubera umutekano muke ukomeje kuharangwa inkuru irambuye jimisho kandi bakomera mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi w'umujyi wa goma bwana faustin kamanzi kapendo wa kamande yumvikanishije ko abanyamahanga barimo guteza umutekano muke cyane muri iki gihe umujyi wa goma uzengurutswe n'imitwe yitwaje intwari irwanya leta uyu yasobanuye ko nyuma y'iperereza ryakozwe na serivisi zitandukanye za leta bigaragara ko abo banyamahanga biganjemo cyane abanyaturikiya ab- abanyakenya abasomali n'abakomoka muri misiri bacuruza ahanini imyenda baba bakorana n'umutwe wa kiyisilamu wa adef uyu ni umutwe urwanya igisirikare cya kongo frdc cyane mu teritwari ya beni muri kivu ya ruguru no mu ntara ya ituri uyu muyobozi kandi avuga ko abo banyamahanga bakora ubucuruzi butazwi na leta cyane ko birirwa bazengurukana imyenda mu modoka mu mihanda itandukanye ya goma iyindi mpamvu ubuyobozi bwa goma busobanura ni uko abo bacuruzi batishyura imisoro ya leta igendana n'ibyo bakora baltazari ngurumirwa ni umujyanama w'umuyobozi w'umujyi wa goma ushinzwe umutekano n'imibereho myiza y'abaturage yabwiye ijwi rya amerika ko icyo ubuyobozi butinya ari uko umutekano muke ushobora kuzamuka igihe iki cyemezo kitafatwa vuba na bwangu twebwe nk'ubuyobozi bidutera ubwoba cyane bitewe n'uburyo ubu bucuruzi bukorwamo ibi ntibisobanura ko twanze ko abanyamahanga bakorera hano mu gihugu cyacu oya ariko ikibazo ni uburyo bakoramo ubu bucuruzi bateza umutekano muke kandi abenshi tubafata bari mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ubwo rero kuba babikora batamenyesheje ubuyobozi ni imwe mu mpamvu zaduteye gufata iki cyemezo cyo guhagarika ubucuruzi bwabo Jile Muhavuli ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe kugenzura umutungo wa leta EGF ishami ry'intara Kivu ya ruguru bavuga ko ubu bucuruzi bw'abanyamahanga bubangamiye inyungu za leta birababaza cyane kubona abanyamahanga bakorera ubucuruzi mu mujyi nka Goma ariko batishyura leta ibyo ntabwo leta yabyihanganira habe na gato ubucuruzi bakora ntabwo bwemewe n'amategeko ikibazo hano muri Goma ushobora gusanga umuntu umwe cyangwa babiri bafite inzu bakora bakodesha irimo imitungo myinshi cyane ibyo rero urumva ko bitera umutekano muke abaturage bidasize natwe ubuyobozi aba bantu bagomba gushakisha ibyangombwa byose bibemerera kwinjiza cyangwa gusohora ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Goma yongeraho ko abanyamahanga badindije cyane ubukungu bw'intara y'Ikivu ya ruguru kubera gutanga cyangwa kugurisha ku giciro kiri hasi kandi batishyura imisoro ya leta aba banyamahanga bakora ubucuruzi bwabo mu bice bitandukanye kandi bakabukora mu buryo butandukanye ibyo rero bidindiza ubukungu bw'intara y'Ikivu ya ruguru cyane mu mujyi wa Goma ubu ngubu umubona uzengurutswe n'inkambi z'impunzi ntabwo bishyura imisoro icyo nicyo kibabaza leta cyane kuba bakora ubucuruzi kandi bakishyuza amafaranga menshi ariko imisoro ntiyinjire niyo mpamvu duhamagarira abayobozi b'inzego z'ibanze n'abaturage gushakisha amakuru ashoboka yose y'aho aba bantu baba bakorera mu duce dutandukanye tw'umujyi bamwe mu bacuruzi bo mu mujyi wa Goma bakiriwe n'amaboko yombi iki cyemezo cy'ubuyobozi bwana Augustin Mariro umucuruzi twasanze wakorera mu mujyi rwagati birere yatubwiye ko ababajwe n'uko ibicuruzwa byabo bitagendaga iki cyemezo umuyobozi w'umujyi yafashe cyadushimishije cyane rwose twebwe nk'abacuruzi hano mu mujyi wa Goma aba banyamahanga batanga amadeni cyane kandi bagatanga ku giciro kiri hejuru twebwe rero bikatugiraho ingaruka cyane kuko twebwe tuba dushaka amafaranga yihuse bitewe n'uko tujya kurangura natwe hanze kuba iki cyemezo cyafashwe twebwe biraturinda kandi birinde n'ubucuruzi bwacu ubwo rero ubuyobozi burabasha kumenya buri wese ukorera ubucuruzi muri Goma iki cyemezo gifashwe nyuma y'uko mu cyumweru gishize serivisi z'iperereza zafashe umunyaturukiya wacururizaga muri karitsiye ya katoyi mu komini ya karisimbi wari ubitse ibintu mu nzu ye rwihishwa bingana na miliyoni enye ibyo yacuruzaga byose nta na kimwe cyari kizwi na leta cyane ko yabyukaga apakiza imyenda mu modokari ye akayizungurukana mu mujyi ayigurisha gusa ijwi rya amerika ntiyabashije kugenza ibyo ubuyobozi bw'umujyi wa goma utangaza ko wakoze iperereza ubuyobozi bw'umujyi wa goma bwabwiye ijwi rya amerika ko kuva ubu inzego z'umutekano zirimo gukora akazi kazo neza kandi ko abakomeje ubucuruzi bwa magendu barimo gufatwa bagashyikirizwa inzego zibishinzwe jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda leta ya tanzania ikomeje gushishikariza impunzi z'abarundi bari mu nkambi za nduta na nyarugusu gutaka ubushake abahunze ariko babona babihatirwa bakavuga ko icyo bahunze kigihari bagasaba ko amategeko mpuzamahanga arengera impunzi yubahirizwa inkuru ya james josine iyi nshuro igira gatatu hunga yatangiye guhunga nkiri muto ibyo babivuze nyuma y'urugendo rw'abayobozi ba leta ya tanzania baheruka gusura inkambi za nduta na nyarugusu mu cyumweru gishize kugabisha impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya tanzania kugira zitahe mu gihe basigaye bababwiza ukuri ku mugaragaro yuko bazokwirukana impunzi zose z'abarundi hatarenze umwaka turimo bamwe mu baganiriye n'ijwi ry'amerika bemeza ko bamaze guhunga inshuro zirenga zitatu kandi mu bihugu birimo mu Rwanda mu Bugande no muri Tanzania biturutse ku bibazo binyuranye bagiye barahura nabyo iyi ni inshuro igira gatatu hunga yatangiye guhunga nkiri muto ndahunguka ijana na gatatu byitwa yuko habonetse by'amahoro nsubira guhunga mpungera mu Rwanda ijana na gatatu nyene none ijana na gatanu ngarutse none ubu nasubiye guhunga kandi ubu inshuro izigira gatatu mbere tuguma duhunga ntitwicara nicaye ngira ngo naturiye ntirusuka
hari abantu bakuriye mu nkambi kuva mu mirongo icenda bavukiyeyo irindwi na kabiri batazi ba sekuru base aho bari bavukiye hari ababuze abavyeyi bivanye n'impamvu kanaka ugaca usanga ngo yishwe na banaka wagira urabaza ngo barya ngo nta kamaro niyo mpamvu rero mbona bitugora cane rwose leta y'igihugu ca tanzania ifatanije n'iy'uburundi hafi buri mwaka zirakora inama zitandukanye zo guhimiriza impunzi gutaha ivyo bihugu bivuga ko bikeneye kubona impunzi zose zotahuka gusa muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ine biboneka ko ingingo yo gutahukana impunzi ku nguvu izoshigwa mu ngiro nyuma y'inama hagati y'umukuru w'igisirikare mu gihugu ca tanzania generali jacob john mukunda n'abakomanda b'inzego zitandukanye mu gisirikare yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi dar es salaam mu kwezi kwa mbere iyo nama yari igamije guhamagarira leta gutahukana impunzi z'abarundi n'abagishakisha ubuhungiro bose ku nguvu mu gihe bamwe muri bo bagirizwa kudurumbanya umutekano no gushakisha ubwenegihugu mu gihugu cya tanzania binyuze mu nzira zitemewe n'amategeko naho biri uko impunzi ku bwazo zisanga hakwiye gukorwa amatohoza ku muntu umwe umwe kuko buri wese afise icyo yahunze gituma tokwihutira gutahuka nino saha baduhiga bufuni na buhoro none umunsi jewe nibampungura ngongiye mu burundi nzoshanza kubaho gute nzoshashikira hehe konzi iyo leta naho woyitura utari mu mugambwe badashobora kukumviriza mu guhunga twarihunganye kubera twamaze kubona ko ata mutekano uhari ntibatubwiye ngo nimuhunge twabonye ibyo bariko barakora ko atari vyiza turiruka turahunga kubera ata mutekano uhari mugabo nibakora ivyiza naho tuzizana kurya twijanye abarongozi b'ishami rya onu rishinzwe impunzi haser hafi iminsi yose nabo baritabira inama zo guhimiriza impunzi gutaha naho bazi neza ko leta ya tanzania iri kwerabanyanga agateka k'impunzi nta ntege bafise zo kugabisha abategetsi b'igihugu kiretse gushimira akigoro bagize mu gutanga indaro
ndashimiye uburongozi bwa tanzania bwo bwahaye indaro impunzi va umugambi wo gutahukana ababyishakiye utanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi haramaze gutaha impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo umunani mu bitigiri bitangwa na aseri ikibazo ni uko hari abahunguka kwiyubaka bakongera guhunga bivanye n'ibibazo bagenda barahura nabyo cyane cyane ibijyanye n'umutekano wabo kubw'iyo mpamvu basaba ko leta ya Tanzania n'u Burundi bakurikiza amategeko agenga impunzi iminsi yose mu gutahukana impunzi kuva mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika mu rubanza rwa Donald Trump wigeze kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika impande zombi zarangije gutanga ibimenyetso n'ubuhamya urukiko rwa rubanda jury rushobora kuzafata umwanzuro mu cyumweru gitaha tumaka mirindi uru rubanza rumaze ibyumweru bitandatu ni ukuvuga ukwezi n'igice umushinjacyaha yahamagaje abatangabuhamya makumyabiri naho abavoka ba Trump bahamagaza babiri gusa abazi iby'imanza nshinjacyaha byo muri leta zunze ubumwe za amerika bavuga ko nta kidasanzwe kirimo kuko hariho n'ubwo uregwa atajya ahamagaza umutangabuhamya n'umwe ahubwo rero Trump yari yavuze kenshi mu minsi ishize ko azitangira ubuhamya nawe ubwe ariko ku munota wa nyuma nta gisobanuro yisubiyeho abavoka be baba baramugiriye inama yo kubireka kugira ngo atagwa mu mitego y'ibibazo by'umushinjacyaha bityo bikaba byamutobera aho kumugirira akamaro umushinjacyaha wo ku rwego rwa leta ya new york ashinja trump ko mu gihe yiyamamarizaga bwa mbere umwanya w'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yahonze umugore uzwi ku izina rya stormy daniels ariko amazina ye nyakuri ni stephanie clifford kugira ngo atazavuga ko yigeze kumubera ihabara ku mushinjacyaha Trump yabihishe rubanda bagombaga gutora umukuru w'igihugu akavuga rero ko ari ukuyobya amatora no gushaka kuyashimuta nicyo cyaha murega Trump byose arabihakana umutangabuhamya w'imena w'umushinjacyaha yitwa Michael Cohen yahoze ari avoka w'inkoramutima wa Donald Trump imyaka cumi n'ibiri kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yamaze iminsi ine atanga ubuhamya muri make Cohen yabwiye urukiko ko Trump ubwe yamutegetse kwishyura rwihishwa Stormy Daniels amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu iminsi mike mbere y'amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yasobanuye ko iyi mpongano yari igamije gucecekesha Daniels ngo atazashyira ku karubanda ko yigeze kuryamana na Trump kandi muri icyo gihe baryamanye Trump yari afite umugore bikaba rero byakwangiriza Trump amahirwe yo gutorwa Trump yashubije Cohen aya madolari ibihumbi ijana na mirongo itatu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yarageze ku butegetsi umushinjacyaha yeretse urukiko kopi za sheki icyenda yamusinyiye we ubwe Cohen ati twabihishemo ko ari umushahara wa voka muri rusange Cohen yahuje n'abandi batangabuhamya b'umushinjacyaha babiri nabo bakomeye David Pecker na Stormy Daniels bamubanjirije bombi nabo bavuze uko Cohen yahaye amafaranga Daniels n'ukuntu Pecker yaguze inkuru ya Daniels na Trump kugira ngo atazagira ahandi ayitangaza Pecker yari afite ikinyamakuru cyitwa National Inquirer ntiyigeze asohora ariko inkuru ya Daniels babyita catch and kill mu cyongereza bishatse nko kuvuga gukacira no kwica inkuru abatangabuhamya bo ku ruhande rwa Trump ntibaje kugira ngo banyomoze Cohen ahubwo baje bafite inshingano yo kwerekana ko atari inyangamugayo ahubwo ko ari umubeshyi wa kabuhariwe udashobora kwizerwa na gato bemeza ko Cohen yatangaje inshuro nyinshi ko yahaye amafaranga Stormy Daniels ku giti cye Trump atabizi ababuranira Trump bavuga ko ibirego by'umushinjacyaha bidafatika basabye umucamanza gufata icyemezo ko urubanza rudafite ishingiro ariko ntiyabakurikiye ahubwo yabwiye impande zombi kuzagaruka ku wa kabiri w'icyumweru gitaha imbere y'abaturage cumi na babiri n'abasimbura babo batandatu bagize juri kugira ngo babagezeho imyanzuro yabo ya nyuma yavuze ko juri ishobora kuzajya mu mwiherero bukeye bwaho ku wa gatatu ntawamenya igihe impaka zabo zizamara mbere y'uko batanga icyemezo cyabo cyo kuvuga niba Trump ari umwere cyangwa niba ari umunyabyaha kuri ibi byombi abagize juri bose bagomba kuvuga rumwe haramutse havuyemo byibura umwe rukumbi akabyanga urubanza rwaba ruburiyemo mu gihe iburanisha rimaze Trump aba yicaye mu cyumba imbere y'urukiko nta burenganzira afite bwo kugira icyo avuga urubanza kandi nk'uko amategeko ya New York abiteganya ntirunyura kuri televiziyo cyangwa ngo amajwi y'ibivugirwamo ajye ku karubanda abanyamakuru bari imbere mu rukiko ntibemerewe gufata amajwi amafoto cyangwa amashusho bemerewe kwandika gusa donald trump ni uwa mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika wabaye umukuru w'igihugu uburanishijwe mu mategeko mpanabyaha yabaye perezida wa mirongo ine na gatanu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ibyaha biramutse bimuhamye ashobora gukatirwa igihano cyagera ku myaka ine y'igifungo ariko nta cyemeza ko yafungwa kuko ntibyamubuza kandi kwiyamamaza yemwe no gutegeka igihugu aramutse yongeye gutora urakoze tuma kamirindi ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose yise dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi impyisi y'iwanyu ikurya ikurundarunda umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana